iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri ino saha mu karangamutima k'amashyirahamwe kabegamije politiki nk'izi tuba zitwara sosiyete sivile guteka tugenga birabuza indongozi iyo ari yo yose y'ishyirahamwe kabegamije bya politiki kuja mu bya politiki ubu ni vianney ndayisaba aserukira arucoto ishyirahamwe rifise umugambi wo kurwanya ubushomeri n'ityoza ry'agateka ka zina muntu mu burundi avuga ku ngingo ya leta yo gufuta burundu amashyirahamwe atanu ya bagenzi be ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzanje aloyize bigirimana aloyize
mwaramutse uriyane mwaramutse ndamwe inshuti z'ijwi rya amerika abategetsi ba somaliya batangaje ko abantu batatu bapfuye abandi bane barakomereka bahitanwe n'imodoka yari itezwemwo igisasu hanze y'iduka ridandaza amapine imogadishu k'umugwa mukuru wa somaliya ejo ku munsi w'imana umubeshamakuru w'ijwi rya amerika mu gihugu cya somaliya yavuze ko uwo mwiyahuzi ariko atwara iyo modoka akekwa kuba uwo mu muhari wa leta wa al-shababu ari mu bahasize ubuzima gushika ubu akaba atamurwi n'umwe uragaragaza ko ari wo wagavye ico gitero ku mugaragaro abanyekameruni baharurwa mu bihumbi kuri uyu w'imana barashwaye ibitaro byo ku mirwa mikuru ya yawunde na duwara barondera ibiziga by'ababo hamwe n'abarokotse mu isanganya rya gari ya moshi ryabaye ku munsi wa gatanu abantu barenga mirongo irindwi nibo bahasize ubuzima mu gihe abandi amajana atandatu bakomeretse iyo tereni yari ipakiye ingenzi zirenze urugero zishika ku gihumbi n'amajana atatu mu gihe yari igenewe gutwara amajana atandatu atandatu gusa perezida paul biya wa kamerune yarahogeje imiryango yabuze asaba leta ya kamerune gufasha abo bose babangamiwe n'amagara yabo bitewe n'iryo sanganya ndetse anategeka ko kuri uyu munsi wa mbere uba umunsi igihugu cyose cibuka abasize ubuzima muri iryo sanganya ahandi havurwa amasanganya naha muri leta zunze ubumwe za amerika aho abantu cumi na batatu bapfuye abandi mirongo itatu n'umwe barakomereka ni kuri uyu w'imana mu isanganya hagati ya bisi ndende yunguruza ingenzi yasekanye n'ikamyo yindi nini muri leta ya california umukuru ajejwe kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara makuru makuru muri iyo leta ya california jim abere yatangaje ko iyo bisi yari mu ingenzi ingenzi zirimwo n'abanyamahanga yariko ija mu gisagara ca Los Angeles muri iyo leta ya California nyene nta bwenegihugu bw'izo ngenzi zari muri iyo bisi burashirwa ahabona ariko abategetsi bo muri iyo leta ya California batangaje ko bamaze kuvugana n'ubuserukizi bwa Mexico ubuyapani na Australia bibaza ko izo ngenzi zimwe muri izo ngenzi zoba zaturukamwo tugarutse kuri afurika abimukira n'impunzi barenga ijana na cumi bariko bagana ku mugabane w'uburayi bararokowe bari mu bwato ku nkengera za libiya ku munsi wa gatandatu abo bimukira benshi bava mu gice ca afurika kiri munsi ya sahara abategetsi batwara ikivuko c'i tripoli ku murwa mukuru wa libiya batangaje ko barungitse ubwato bucungera inkengera z'ibahari inyuma yaho baboneye ubwato bubiri bwari mu izo mpunzi hafi y'ico kivuko bashitse basanga ubwato bumwe buramaze kwibira mu mazi ariko ngo barashoboye kurokora impunzi zishika ijana na cumi na zibiri tugaruke aha muri amerika hillary clinton ariko ahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ku giti c'umugambwe w'abademokrate muri iki gihugu ca leta zumwe za amerika yatanguye gushira inguvu zikomeye mu kurondera ko boronka abashingamateka b'abademokrate benshi bazomushigikira gushira mu ngiro imigambi yiwe mu gihe azotwara kurongora amerika mu gihe amaze kwizera ko azotsinda Clinton kuri uyu munsi w'Imana yahisemwo kutazosubira guhangana na Donald Trump mu gutana ko amajambo bishurana ivyo baba batukanye ni nyuma yaho Trump amwagirije ko ari umuryi w'ibituriro kandi atabereye ikibanza c'umukuru w'igihugu Clinton yabwiye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatandatu ko agiye gushira inguvu zikomeye z'uko abademokrate bigarurira inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za Amerika ni mu gihe abahinga mu vy'amatora baha Hillary Clinton amahirwe angana n'ibice mirongo icanira ku ijana ko ashobora gutahukana intsinzi
urakoze aruyizi ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo kuri ino saha ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini abamenyesha amakuru babiri umwe umurundi uwundi umunyamerikakazi barahagaritswe n'igipolisi cy'uburundi muri karitiya mutakura muri zone ya cibitoki i bujumbura ku munsi w'ejo impamvu y'uko guhagarikwa mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye tubatega amatwi abo bamenyesha amakuru bahagaritse muri kino gitondo ngaha mu gisagara ca bujumbura ku mutakura ni muri zone ya cibitoke ibarabara ry'icenda bakaba bari bari ahari ibinogo byahambwemo abantu benshi abantu bari bagandaguwe n'abari muri ya migumuko bya binogo biraheruka gutorwa muri ayo mezi aheze bakaba bari batanguye gufotora hanyuma kubera kuko bagiyeyo bitazwi bihishwa mu gatondo ka kare abajejwe intwaro babo batabizi n'abajejwe umutekano batabizi byabaye ngombwa rero yuko abo bantu ba bahagarikwa n'abajejwe umutekano kugira babaze ikibagenza ako umuntu yokongera ko nuko byabaye bajya abantu bagandagurwa na bajya bari mu migumuko bajya bari mu bumuko bari bashigikiwe n'abantu bo hanze harimwo mbere n'abamenyesha amakuru uno munsi rero ko umumenyesha amakuru muri abo bo hanze aheza agasagaruka akaza kugendagenda ahari ibyemezo by'ivyaha byagirizwa abantu harimo n'abo nyene urumva ko ari ibintu bica bitera amakenga nicyo gituma rero bajya abantu bafashwe ngo bagaheza bakabazwa icyabagenza na cyane cyane ko muzi yuko ibibanza nk'ibyo ari ibyemezo bihambaye by'ubukozi bw'iki buba bwarakozwe mu bihe nka biriya kandi amadosiye kuri ubwo bukozi bw'iki akaba ari mu butungane ibyemezo rero bitegerezwa gukingirwa nta muntu ashobora kujayo atabanje kuvugana n'uwo ariko arakora idosiye ijyanye n'ubwo bugizi bwa nabi muri iki gihe boba bari he bari mu ibohero bahavuye barekurwa bari bahagaritse mu gitondo bahavuye badakumviririzwa kuri zone ya cibitoke ni hafi nko ku birometero hafi nka nka bitatu hanyuma barumvirizwa n'igipolisi barumvirizwa n'abo mu rwego rero kumenyesha amakuru mu burundi sense ari nabo bari barahaye uruhusha rwo kwinjira no gukora uwo mupfasoni w'umunyamerikakazi barabumviriza umwanya utari muto mu nyuma nyuma y'umutaga nko mu masaa munani uwo mupfasoni abo muri urwo rwego ruje kumenyesha amakuru bahavuye bamushikiriza ubuserukizi bw'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika ngaha mu burundi uwo murundi nawe abo muri urwo rwego ruje kumenyesha amakuru mu gihugu ntibamumenye kuko ntiyanditse urazi ko abamenyesha amakuru bahawe itegeko ryo kwiyandikisha basanzwe rero batamuzi atigeze yiyandikisha niko rero kuca bamusigarana kugira ngo aya matohoza abandanye kuri we abatange mbere n'umuco neza cyo bari bagiye kurondera hariya ko inkumbure bataba bari bafite intumbero yo kuja konona ibyemezo by'amadosiye bariko arakorwa uwo rero uwo murundi ubu turiko turavugana akaba yaciye abandanya aja kumviririzwa muri mu rwego rw'iperereza ngaho ibijumbura umutekano wiwe wifashe gute muri iki gihe umutekano wiwe ari mu bandi banyororo bari ngaha aracungerera ivyaha vya vyagirijwe juriya wewe vyafuswe ubu n'umwere abo muri rujya rwego ruje kumenyesha amakuru bafashe ingingo yo kubikora gutyo hanyuma nibo bazi ukungene bari bamwemereye n'ivyo yari yaje gukora bafashe iyo ngingo rero hama turaheza tuyakira gutyo ariko urabizi neza yuko uwo bari kumwe yasigaye n'ibyashika akavuga akagira ibyo amuvuze ko nkumbure bindi byose aba kwabazwa n'amatohoza ashobora kuza abandanya mwavuze ko icyo kibanza caha- cafubwemwo cahambwemwo abantu benshi cyane rwose ari ikibanza abantu bataja ko bataja kugendera batabifitiye uruhusha coba gicongerewe muri iki gihe kiri mu kumucakura nyene aha- aho aho nyene bafatiwe Eh, mu bisanzwe ivyo ni ivyemezo vy'ubukozi bw'ikibi bunyamaswa bwakozwe n'abariya abantu bari muri mu migumuko ivyo rero ivyemezo urabizi neza yuko biheza mu madosi ariko arakorwa bitegerezwa gukingirwa kuko hari n'abashobora kuza bakabizimanganya canke bakabi- ugasanga ba- barabihindaguye ku buryo eh, bica bituma amatohoza atagenda neza muba muzi igihe gildas eh, bihundi mpundu azorengukishirizwa imbere y'ubutungane Na- na- n'amatohoza yatanguye bariko baramubaza eh, ko arabazwa n'abajejwe abanyamira babijejwe amatohoza bahejeje basanze koko ivyaha bamwa- yagirizwa bimwagiye abadozi bamushikiriza ubutungane basanze naho ah, ata cotuma baguma bamugumije abadozi bamurekura na amategeko aheza arakora Eh, pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u burundi murakoze cyane rwose ku makuru muduhaye ego murakoze namwe ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ni ugukundisha igihugu ku itariki cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa cumi bwafutse burundu amashyirahamwe atanu ajejwe agateka kazina muntu mu burundi ariyo force focode acat aprodh na rcp nabajije vyane ndayisaba aserukira alucoto ishyirahamwe rifise umugambi wo kurwanya ubushomeri n'icyoza ry'agateka kazina muntu mu burundi uko bakiriye iyo ngingo ya leta kuri aya mashyirahamwe ya bagenzi be eh, twagiye kubona unyene ingingo y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu ino ingingo bitwa ordonnance ministerielle yo ku wa cumi n'icenda ukwezi kw'icumi bibiri na cumi na gatandatu ifuta burundu eh, amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu burundi ishyirahamwe ryitwa focode eh, fosque na kate na kate burundi na prodehash na sp twakira nabi cyane eh, nk'ishyirahamwe yanagata akazina mu kubona andi mashyirahamwe yagenzi yacu afutswe eh, ku rubuga rw'u Burundi mu byo guhana agati akazina muntu tubona yuko eh, ibijyanye na agati akazina muntu mu Burundi biza gusubira inyuma ngo biboneka umuco bituma kwa twagateye nabi tukaza tubona ko no gusinya ko gutera akamo leta y'u Burundi nyabuna kwitoyafuta ahubwo yo- yosubira inyuma ikisubira ko bakicarana abo bantu bayatwara bagatorera umuti ikibazo cy'amashyirahamwe agasubira gukora burundu agafasha abanyagihugu kuko byahora kandi Ayego.
bose bakeneye kuko ari abenegihugu kandi ibyo bapfa bisumba ibyo basigaye zohurira ko ejo hamwe Mhm.
rya ejo ego ariko umushinga ntahenda isaba aya mashyirahamwe nk'uko rino tangazo ribishikiriza ah, bavuga yuko ubushikiranganje buvuga yuko iyi ngingo yafashwe hihwejwe raporo zasohotse zerekeye eh, uruhara aya mashyirahamwe yagize mu migumuko yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo mwo mubivuga kwiki Eh, icyo tubi- tubivuga ko na twa- twagiye kubona ko tugiye ku maraporo nisanzwe ntibyari bikwiye ko nshobora kuvuga ahubwo hari bikenewe hari ukwicarana na leta n'abo mashyirahamwe akerekana ukuntu aya maraporo ari ay'ukuri hama agatanga umuco leta ahubwo igaca iyakoresha guhana bimwe by'akarorero eh, abakoze ibyaha mbere hakabonekeraho no no kurwanya ukudahana ibyaha y'imonogozi eh, mu burundi bwacu ku bijyanye n'icyo nyine cyo gutorera umuti iki kibazo cy'aya mashyirahamwe yugawe leta iravuga yuko bagize uruhara mu migumuko kandi yuko ayo mashyirahamwe eh, yataye umurongo agakora ibindi Ah, muri iki gihe turashobora kubona amwe abamwe mu bayobozi b'ayo mashyirahamwe ah, yitwa ko yari amashyirahamwe tegamiye imigambwe cyangwa adafise inyungu za politike muri iki gihe kuri uno munsi bamwe muri abo bayorongozi b'ayo mashyirahamwe bari mu nani za politike Ah, bamwe muri bo barazwi nk'abayobozi ba force na focode bari mu nani nka senarede zifise inyungu za politike aho ho mu bivuga kwiki Eh, nk'ishyirahamwe arishoto nk'umukuru w'ishyirahamwe arishoto ishyirahamwe anyagatari akazina mu Burundi kandi akaba yegamiye Eh, nagomba kuvuga yuko mu ntumbero mu karangamutima k'amashyirahamwe akabegamiriza politike nk'izi zose dutwara sosiyete sivile eh, mu mu mateka tugenga iratubuza irabuza indongozi iyo ari yo yose y'ishyirahamwe twagira mu bya politiki kuja mu bya politiki kuboneka mu ruhararamo rwa politiki ubwo bwose twarabonye yuko uwurongoye fokode n'uwakotse by'ukuri bari mu rwego rwa politike senare muri icyo gihe byumvikana atawengamye leta irashobora guhagarika abo bantu mu burongozi bw'ishyirahamwe muganga irifuta nta handi ishyirahamwe riba rifite hariho ibyegera hariho abasokereteri inaha ishyirahamwe kigira inama kugira isubize umuntu undi muntu akiri wo guhana agatakazi n'amata yengamiye icyo ruhande kivuga ko ntihari bwagere ko bote bayafuta kubera uburundi hariko haba ibiganiro mu gihugu cya tanzania nicyo ibiganiro bimaze nicyo gituma twavuze kuva kera ati turakeneye ibiganiro bihuza bose amashyirahamwe y'ukuri kugira ngo nicyo twoteye umuti tukavuga ati uyu n'uyu n'uyu ntagikenewe kuba umuntu asohoye kasete zivire kuko arahengamye ndacemeje ndashobora kukivugana n'ayakivuze hariho amashyirahamwe atari amashyirahamwe ya kasete zivire ari politi ari imigambo ya politiki
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ubu naho ni umwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino dushikirizwa na bagenzi bacu mu burundi no mu rwanda reka duhere kuri evariste nziko banyanka adushikirize ayo mu burundi ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball mu cicaro ca mbere haba ku ruhande rw'abigeme haba no ku ruhande rw'abagabo mu gisagara ca bujumbura ryari rigeze ku munsi wa nyuma w'igice ca mbere fazale mu mpera z'indwi twari turangije ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme new colombe watsinze gender light club iseti zitatu kuri zibiri kuri uwo munsi nyene ku ruhande rw'abagabo umugwi rukinzo watsinze muzinga umugwi wa gisirikare iseti zitatu kuri zibiri ku munsi w'imana naho habaye urukino rumwe hatanye mu mitwe Lesase na Gender Light Club wari warayutsinzwe na New Colombe Lesase watsinze watsinze Gender Light Club iseti zitatu ku busa ku ruhande rw'abigeme umugwi muzinga niwe uza mu kibanza ca mbere nayo ku ruhande rw'abagabo rukinzo niwo uri mu kibanza ca mbere urongoye ishirahamwe rya volleyball mu gisagara ca Bujumbura ashima ingene igice ca mbere cihiganwa fazare cagenze avuga ko utugorane twibonekeje cane cane ku ruhande rw'abahagarikizi Jean-Marie gahungu afise umwizero ko utwo tugorane tutazosubira kwibonekeza mu gice ca kabiri faze roturu Eh, ihiganwa ryagenze neza cyane ama ekipe uko twari tuyiteze yitavye yose hanyuma barashizemwo ishaka barakinye turabona ko n'amanivo yaduze gusa turabona ko ico tubona cashoboye kugorana abahagarikizi b'inkino ntibavyifashemo neza ariko muri rusange vyagenze neza ko abarubitire bize ntibari hagufi abandi nabo ni bashasha baracirondera kandi noneho turizeye yuko uko amahiganwa atera aba menshi niko nabo bazoza bariyamerewe abo filame z'uyu Eh, turabonye ihiganwa ko ryitabwe n'imigwi itanu y'abigeme hamwe n'ine y'abagabo mbega iyo migwi mu- ntimubona ko ari mike muravye urwaruka ruri mu gisagara yego imigwi ni mike kandi ntitwumva aho tugira dushoke turonka myinshi buno nyene ariko turiho turagerageza kuko turenze iyo migwi uvuze ine yo mu bahungu n'itanu yo mu bakobwa turafise imigwi ibiri yo mu bana muri faze roturo hazokwinjiramwo iyindi ibiri tuzoba twizeye rero ko mu minsi noneho no muri roturo hashobora kwinjiramwo umugwi w'abakobwa wa universite n'uw'abahungu umupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi w'indwi mu mpera z'indwi twari turangije ku munsi wa gatandatu ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore igihe c'isaha umunani Leliere w'ibujumbura wari uramutse wakira Olympic Star w'imuyinga Leliere utsinda Olympic Star ibitsindo bitatu ku busa kuri uwo munsi nyene igihe c'isaha y'icumi z'umuhingamo Bujumbura City watanye mu mitwe na Vitalo urukino rurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi mu gihugu hagati naho nyine ihiganwa ryarabaye ku munsi wa gatandatu Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi wakiriye Ngozi City urukino rwarangiye Ngozi City utsindiye muhira Flambeau de l'Est kimwe ku busa umugwi w'amagara Star wo mu ntara ya Rumonge wakiriye umurwi wa gisirikare muzinga magara star niwe watahukanye inzinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa muzinga mesaje ngozi wari uramutse wakira musongati w'igitega mesaje ngozi watekereye musongati w'igitega igitsindo kimwe ku busa kuri uyu w'imana ku mugwa mukuru w'intara y'amakamba umugwi aigle noir wo muri iyo ntara wakiriye atletico olympique y'ubujumbura atletico olympique watsindiye aigle noir muhira igitsindo kimwe ku busa ibujumbura ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha umunani lidia ridike burundi sport for africa watanye mu mitwe na rusizi fc wo mu ntara cibitoke urukino rurangira ku nsinzi y'ibitsindo bitatu vy'umurwi wa lidia ridike burundi sport for africa kuri kimwe cya rusizi igihe cy'isaha y'icumi z'umuhingamo naho hatanye mu mitwe imirwi ya interstar na messager bujumbura urukino rwarangiye ku nsinzi y'umurwi wa messager bujumbura y'igitsindo kimwe ku busa bwa interstar ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ubu naho duha akanya mugenzi wacu jean claude munyandinda adushikirize aya siporo n'imikino mu rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize kuwa gatanu ikipe ya as kigali yatsinze marine fc ibitego bitatu ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya sunrise yatsinze kirehe fc igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'akarere ka kirehe espoir fc yanganyije na rayon siporo ubusa ku busa kuri stade kamarampaka mu karere ka rusizi kuri stade yo ku kicukiro ikipe ya polisi fc yatsinze bugesera fc ibitego bibiri kuri kimwe etenseri fc yatsinze mukura victory siporo igitego kimwe ku busa kuri stade huye mu mikino yabaye ejo ku cyumweru kiyovu siporo yatsinze amagaju fc ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade doramitiye ku mumena ikipe ya musanze fc yatsinze pepiniyeri fc ibitego bibiri kuri kimwe ku kibuga kimwe cy'inama mu karere ka musanze kuri stade ya kigali i nyamirambo apr fc yaguye miswi na gicumbi fc zinganya igitego kimwe kuri kimwe kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kabiri wa shampiyona etenseri fc niyo ya mbere ifite amanota atandatu ikipe ya kabiri ni sunrise nayo ifite amanota atandatu rayon siporo iza ku mwanya wa gatatu ikagira amanota ane ku mwanya wa kane hariho apr fc nayo ifite amanota ane amakipe arindwi akurikiyeho afite amanota atatu ayo ni bugesera fc as kigali mukura vitori siporo musanze fc kirehe fc kiyovu siporo na polisi fc ikipe ya cumi na kabiri ni espoir fc ifite amanota abiri gicumbi fc iza ku mwanya wa cumi na gatatu n'inota rimwe marine fc nayo ifite inota rimwe ikaza ku mwanya wa cumi na kane ikipe amagaju ni iya cumi na gatanu nta nota na rimwe ifite iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni pepiniyeri fc nayo nta nota na rimwe ifite tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru mu rwanda harangiye irushanwa ry'igihugu rwanda cycling cup muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu intera yiswe kivu belt yo kuva i karongi kugeza i rusizi yegukanywe na jean bosco nsengimana usanzwe akina mu ikipe ya bike aid yo mu budage uyu musore wegukanye isiganwa turu ry'u rwanda umwaka ushize yatangaje ko gutsinda kivu belt ari imyiteguro myiza Ah, urebye etape y'uyu munsi nta kibazo yari izamuka kandi cyane cyane nkunda ahantu hazamuka Eh, niyo mpamvu nafaze icyemezo mvuga ati kangaragaza amahirwe yanjye ndebe ko iyi etape uyu munsi nayegukana Ah, urabona ndi kwitegura turu di rwanda ndi kwitegura burya iyo watsinze igihe cyose ushaka guhora uratsinda mu rugendo rwaturutse i rusizi rwerekeza i huye ejo ku cyumweru mu ntera yiswe inyungwe challenge uwabaye uwa mbere ni areruya joseph wo mu ikipe ya ami sportif yo mu karere ka rwamagana nyuma y'isozwa rya rwanda cycling cup ubu noneho icyo abantu benshi bahanze amaso ni isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda rizatangira tariki ya cumi na gatatu rirangire ku ya makumyabiri mu kwezi gutaha kwa cumi na kumwe yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zatanze iyindi mfashanyo y'imiliyoni ijana na mirongo umunani n'umwe w'amadolari y'abanyamerika agenewe abanyagihugu muri iraq ku bintu nkenerwa bakeneye byihutirwa icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yatangaje iyo mfashanyo nshasha ko yiyongeye ku yindi yari imaze gutangwa muri rusange iyo mfashanyo ikaba imaze gushika hafi y'umuriyaridi n'imiliyoni ijana y'amadolari kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane leta zunze ubumwe za amerika zibandanya kwiyemeza ku byerekeye ugushigikira leta y'igihugu ca iraq harimo leta yo mu karere ya kurdistani ku buryo ayo maleta ariko yishura ku bibazo by'abanyagihugu hamwe no gufasha abanya iraq mu gihe babikeneye ishyirahamwe mpuzamakungu onu ribona ko igitero cimirije kugigwa mu gisagara ca mozo bishobora gutuma abantu barenga umuriyoni bava muri ico gisagara no mu bice biri mu micungararo yacu ivyo bizokunyura ibibazo vyari bihasanzwe abantu bagera ku miliyoni cumi bakeneye imfashanyo mu gihe abanyayiraq barenga imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atatu bavuye mu zabo yamara bakiri mu gihugu ivyo bivuye ku bunyamaswa bwa leta ya kiyisilamu mu gutanga iyo yindi mfashanyo leta zunze ubumwe za amerika zasubiye kwiyemeza ku vyerekeye gushigikira igihugu ca iraq no guha imfashanyo abanya iraq bavuye mu zabo n'abasinzikajwe n'intambara iyo mfashanyo nshasha izotuma ibintu ngenderwa ko bikenewe bishikira abanya iraq imbere y'uko leta ya iraq itera igisagara ca mozo iyo mfashanyo izoba yerekeye amazi ibijanye n'isuku n'utuzu twa sugumwe n'ibibanza vyo kwiyogeramwo vyongeye iyo mfashanyo izofasha amashirahamwe nka HCR n'ayandi mashirahamwe mu twigoro twayo two guha imfashanyo impunzi z'abanya Iraq zigera ku bihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bibiri mu bihugu vya Yordania, Liban, Syria na Turkiya harimwo uburaro, amafaranga n'ubundi buryo bwo gufasha iyo mfashanyo izoba kandi yerekeye ibikorwa bibandanya muri Iraq vyo gufasha abaza barakuwe mu zabo na leta ya Kiislamu. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba abandi batanga imfashanyo kuzigana mu kwiyemeza ku ruhande rwabo ku vyerekeye guha iyindi mfashanyo abanya Iraq harimwo ibizoba bikenewe mu gisagara ca Mosul no mu bindi bice birimwo uruhagarara kw'isi.
mbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri ino saha reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruke atwibutsa incamake y'amakuru avugwa ku isi muri aka kanya aloyizi urakoze urakoze oriyane abimukira n'impunzi barenga ijana cumi bariko bagana ku mugabane wa buraya bararokowe bari mu bwato ku nkengera za libiya ku munsi wa gatandatu abo bimukira benshi bakaba bava mu gice ca afurika kiri munsi ya sahara abategetsi ba somaliya batangaje ko abantu batatu bapfuye abandi bane barakomereka bahitanywe n'imodoka yari itezwemwo igisasu hanze y'iduka ridandaza amapine imogadisho ku murwa mukuru wa somaliya hari ku munsi w'ejo w'imana gushika ubu nta mugwi n'umwe uriyitirira ico gitero n'abanyekamerune baharurwa mu bihumbi kuri uyu w'imana niho bashwaye ibitaro byo ku mirwa mikuru ya yawunde na duwara barondera ibiziga by'ababo hamwe n'abarokotse mu isanganya rya gari ya moshi ryabaye ku munsi wa gatanu abantu barenga mirongo irindwi nibo bahasize ubuzima abandi amajana atandatu barakomereka iyo tereni yakaba yari ipakiye ingenzi zirenze urugero zishika ku gihumbi n'amajana atatu mu gihe yari igenewe gutwara amajana atandatu atandatu gusa perezida paul biya wa kamerune yarahojeje imiryango yabuze asaba leta gufasha abo bose babangamiwe n'amagara bitewe n'iryo sanganya ndetse ategeka ko kuri uyu munsi wa mbere uwo munsi igihugu cyose cibuka abahasize ubuzima ahandi havugwa isanganya naha muri leta z'ubumwe za amerika aho abantu cumi na batatu bapfuye kuri uwimana abandi mirongo itatu n'umwe barakomereka hari ejo ku munsi w'imana ni mu isanganya ryabaye hagati ya bisi ndende ndende yunguruza abantu yasekanye n'ikamyo muri leta ya California umukuru ajejwe kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara muri iyo leta Jim Abere yatangaje ko iyo bisi yarimwo ingenzi zirimwo n'abanyamahanga ikaba yari kija mu gisagara ca Los Angeles
aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyane itangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na aloyizi bigirimana ndabashimiye ndabasaba kubandanya mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.